Hello, good morning, good afternoon, and good evening. If your time na morning and if your time na afternoon or evening, when you take here, this our news now, the way we take bring them. this the Nigerian news today, the way take they happen for Nigeria today, That's so we take they bring them come on our way. Not be only Nigerian news we they bring, though we they bring every other news for other countries as well. But this one now, when we wan bring on our way now, now news when e happen for inside ogun state angry youths na so dem set truck ablaze wen di particular truck driver e come jam and kill two persons so hang as dem dey vex na so dem just stay set di truck ablaze na di matter you dey see for di screen so wen dey burn for there so i wan read am di way di thing take happen and before i go go on if you just dey join us thank you and subscribe to our channel so that every time when we drop news here you go dey among the first people to dey hear and dey see wetin dey happen for inside your country and my country nigeria if you already a subscriber we say thank you for liking and sharing what we do here wetin we wan bring una way now say two persons have been crushed to death by a truck at Moore Junction in Abeokuta, the Ogun State capital. Inside Ogun State, na this one for happen Abeokuta, the state capital, na this matter take happen. The truck driver na come jam these two persons for inside okada wey dem dey come from somewhere. The fatal accident occurred on Tuesday night when the two victims who were said to be traveling on a commercial motorcycle were crushed to death. Na inside motorcycle dem dey dem dey travel for night na this matter take happen so. Probably their light no dey their light dey dim, e no dey bright enough for the tanker driver or the truck driver to see them as they dey come an eyewitness person wey witness di tin wey see the matter e no gree call im e name but the eyewitness come tell our correspondent say the motorcyclist was trying to manoeuvre around the major junction situated between ashero and the car wash area when the truck ran over him and the passenger He say as the big truck dey drive dey come the motorcycle dey try to manoeuvre e dey try to enter corner but you know this big truck as dem don dey dat up Then they dey too see wetin dey done again so maybe e no see the motorcycle well na so e take crush am destroy the two people. send them go their early roip The source disclosed that a mob destroyed the vehicle and later set it ablaze out of anger na mob for the area they just come out and then destroy the man vehicle That is the truck and come set am ablaze after they don't destroy it di driver sef e get luck say e run for e life because if to say e no run for e life e own early rip for beat am di source added that some oda vehicles which were caught up in di melee were equally vandalised by di mob di state police public relations officer abimbola oyeyemi confam di incident e say di mata true true di tin happun because you know say dis our channel na true news we dey bring we no dey bring news wey be say e no correct so we con call di di police public relations officer abimbola man, nimako confam am say ofay true di tin e truly happun say police dey go into investigation to at least know di owner of di truck so dat dem go fit get di driver make dem bring am to book oyeyembi said di incident happun at 8pm on tuesday and dat di mob had set di trailer involved ablaze e said di incident occur at 8pm The command lands that a trailer crushed two people traveling on an Okada at the mall junction here in Abeokuta. The mob we heard later set the trailer ablaze. We are already investigating the incident. Say they come here, say as the thing happened, angry youths, the mob, they come set the trailer ablaze out of anger. He said, but make people not worry, make the residents of the area and people of Abeokuta, make them not worry. Say police will come into the matter They go judge the matter well so that everybody go dey at peace The man dem go bring am to book even as he fly so run away he go come back come face judgment. na as di news take come we take bring am una way i go see una for our next video una take care and una bye bye